everyday tori we dey make sense. gather amebo talk talk you know say na e dey the president of amebo so akunle na her deputy so we don send dem make dem go bring by monday una go hear story dem so but with me today for studio na limited today um, like people na why government know. wey say i dey always dey dey here go dey knack na better better to as per dey follow us we no know at all na waste na time o oh. we get plenty to do tori for our bag as usual if i no comot o na thank you. we also get uh, our mr paribu you know say this one na that uh, those people wey at ten d primary school wey dey dey dey make you go wey dey go say twinkle twinkle little star wetin i think say i be na him be this o. Oh. So, I then he's there with us. Our now. Every day to we talk And as I always tell them, they are not allow anybody to talk to them. And the thing when they talk, say, money will rain where well, well for you. Eh, no problem, they now will see and one arrest. <laughs> I see and one arrest, I mean, I hear Before they'll come say, I don't display, I don't devalue mirror. na world of my name uh, my name is. christiana uh, this is a body of the world na me the only one fighter and the winner of one out so na well done so today we don do three tori dem come una know say as one of our topic our major topic for today be say wetin dey happen wetin dey happen na how couples go fit settle this uh, bad and go deal with troublesome in-laws una know say this in-law palava e dey everywhere no be new tori again this in-law palava e don e don scatter for marriages e don even lead some couples for untimely break the ones wey dey benefit o the ones wey dey go police station the ones wey dey go court every day not to even talk of the one say mama go come come dey count pot of me for daughter in law pot of food say ah you put stock fish you put comot na only you for you wan kill my pikin all those ones follow then the koko kuma pass say maybe you marry their son you no come get pikin your own your wetin na five obi go say your corner go corner no be corner go corner so na this matter na we bring come to come discuss with una say make una chook mouth follow advice our people say how they go fit battle this kind thing how we go fit as in manage our in-laws whether na father-in-law whether na mother-in-law whether na brother or sister-in-law na the thing wey we bring be that so make una wait o oh, never finish the next one wey we still select be one girl for River state university for those of us wey we dey eat roadside food say you no go eat for house you no wan enter eat eat you wan enter all these roadside restaurants. apart from cholera wey people dey say make we dey die e get another one wey we discover now this girl say she go buy food for roadside shop as she eat am she come see zinc zinc o we get stories of people wey dey see cockroach we get the one wey person go see see hair but this one na zinc o so that one we go bring am again come then we still get another tori inside wey talk say wetin be the solution side you see e get this um, boy wey get problem with him spinal cord You no come fit waka again so many people wey bin wan marry am no all him wey claim say dey love am when him e get money dey abandon am so at the end of the day person wey even come dey take care of am then come decide to marry am so this one and many more the story dey plenty o if time still dey we go bring una more but make we start from where we don count first so as we dey talk say um, how in-laws how to deal how couple married couple fit deal with troublesome in-laws for marriage so um, look at abeg wetin you know you don't no, want to talk you don't want to talk. you don't want to talk make make no, no, make make you talk okay make i talk i know say he still dey here mr parable you know say you don't have the one make him style you know say they say eh, feel as though feel as though wetin dey tell visitors na him make am dey spoil the world so <laughs> well you <laughs> dey feel as though make i just make i just talk you know say before before in the olden days and you talk say this eh, in your uh, troublesome in-law gbadaba no be today start o don tey say eh, don tey as i as i talk my yesterday wey uh, no be today wey uh, yan dey pass so sotey so sotey you go when you ask uh, lady oh the kind of uh, man you wan marry they say god wey no wan make get another in-law Like the man wey wan marry god go make no get another in-law sotey no be prayer sef and for every uh, woman go learn for husband say he no want the man wey one man dey make no get e be like item wey i dey tell you the one man wey one man dey no wan make e get mother make mama don die. Yeah. so tey mother sef for my state that time don say na dem o na im their mama go die <laughs> that's why say make im son their son no get dem again make dem die make na their mama go die na doctors no be small business you hear say everybody don say dem no wan do the man wey dem wan marry make dem get mother in law. or even sister-in-law or sister-in-law because of um, the trouble wey dem fit say under igbo because no be today today and true true o oh. you mm. say as you see something wey bad na so you fit see something good as you dey see day na so you dey see night true true o oh. troublesome mother in-laws or in-laws not be only mother in-laws in-laws dem plenty don be so their palava no be there o oh. some be like say dem just plan am say the any person wey their son go marry hey you no go get survive and god go punish the uh, the wife wey be say maybe some of the sisters dey never marry hmm hey because as dem never marry dem go also make sure say you no get this. of you no get peace of mind for that their brother na wetin dem dey and some mother in law true true you no know say dey that problem but you no go wan come dey use for this our tori program today their program eh, their i say their program their problem no be here o. Oh. it's so many things just like what you best don't yonko the count meat eh so how much im pikin go go even better said, fit do everything for for this life so you go use so so and so no no meat wey dem no wey dem no go fit sit for your thoughts. eh for this hard time if you fat o oh, dem say oh diabetes oh, money don't finish <laughs> if you lean don't oh, say hey you wan use your witchcraft mm. see your mind no full that is why uh, the food wey they eat for their son house will not enter your body mm-hmm. na so one problem and the sisters of your husband they will think say even the wife sef because na both couple na yes. they will feel say they don't need to even call the other person say they dey come fast na so you go open door the sister así, que no, magnetio, entonces sí, que no, con one computer, one computer. That dey for me there first. The problem really no be there. You know, this uh, saying, I think the same I go give us say, do unto others as you want others to do. If everybody dey apply, I say this life dey very very easy. And you know all these issues wey fight fight trouble trouble, you no go dey there eh, because everybody will treat the other person and we, we expect people that is for me, uh, Winifred, not the lie, you talk everything you talk now. oh, <laughs> true, because you see this uh, in-law wahala. Sometimes it feel like a body <laughs> You don't come again. You know they come up for body. <laughs> you know they come up for body. But, but, I but the thing be say, as bad one dey na so some good ones too but uh, as the matter one, we they talk about they say how to how to fit handle them. how to fit take deal with them troublesome you know. troublesome in the way be your wife papa your wife mama your husband papa your husband mama brother, your husband your husband uh, brother sister just like that so dem true be say many of them get problem. Mm -hmm. But to deal with them, firstly, it depends on the couples. That's the husband and the wife now. The reason they say marriage now two people may come together, to become one. And one thing about marriage they say, if your your wife, papa and mama, they bring problems on the marriage. Husband and wife they must stay together as one. If not the wife gets, if not the wife uh, uh, family, now get the problem the man need to dey together with his wife then after if na the man family get the problem the woman too need to dey together with the wife but another thing wey dem need to understand be say if they talk about in-law you need to understand say this one na people wey dey no be the same generation with you dem dem don senior you tey tey na another generation from your own mm. so some things dey wey dem don see the ideologies wey dem take grow the religion wey dem take grow political system, everything when they take you, surprise say it's different from your own. So and most times when they can't come like that, they believe say na their own. Na they rights, right, say your own no dey right. So they go one track, make dem make sure their own system they bring into your own marriage. But the thing be saying, your in-law they give you problem for marriage. You no mean say make you no dey fight them. Because that fighting part, that one they have, to do, that one no join at all. That one they have. to do. Then they give you problem like that for marriage. Make you and your wife sit down say okay see wetin um, mama dey talk see wetin papa dey talk make you and your wife sit down agree on okay wetin and wetin we go do which is one of the things wey una need to do be say make una make sure say una set boundary for the marriage mm -hmm. some people dem marry finish dem dey close to their in-law even from friends sef their in-law dey see wetin dem dey cook from their own compound their in-law dey see the way dem dey live from their own compound that's why dem always advise people say if you marry make sure say somehow you dey far from your in-law oh. no matter how they get trouble reach especially for this economy who wants to see transport to the travel road every day they come. you no go to married passion? who wants see transport to come the travel every day Because now they want you wan monitor oh. stay far from them, you understand even though say the one they come make una agree on how una want make the kingdom dey come no be say every day every day every day or if e go come how long the man dey stay make una make sure say una agree all the things yeah. Mm. you understand because sometimes dem fit come with good intention, and when they don't stay too long yeah. Mm. na there matter go come dey arise come be say na how dem come take pursue am comot na you dem come dey talk you know comot you know you know so that one na another part. you know you see this last point when you make when you dey talk say. make una dey on when they go come and how long they go stay that one too na one of the major reasons wey dey cause this um, no na im i wan talk say ladies wetin the ladies talk na true na im i bin wan talk because that is why because they know say all these things you see some couples they go agree say they no want make relation come stay your relation no come my own relation make e no come or if dem go come we go agree the time wey dem go take come and dem go take go and you know most of these things now mostly the woman na dey break this law you know say no be don dey sentimental you know say man no get problem man you know say man no most men dem no dey emotional like that dem transfer money to their people like that but i don even see one sef say the man don even build house sef because of uh, sister say no go do extra loan like that so that make dem no go get extra loan wey dem no stay you understand. so e good like that truly because they say things wey go well they turn to where you see Ah, i dey because uh, eh, today i wan do parable. hey jesus all right they say stone wey dey come from distance you know e no go fit like person. come on come because on come on come on. you go know how you take dodge <laughs> you go know how you take dodge you go do your face like this so that the stone no go beat you because when you know say true true na this thing na dey cause problem two of una go agree say abeg you wan marry so you wan marry o as you wan stay together first and foremost you understand make una don stay together no be the one wey any small thing dem don rush come una house dem come dey see dem just rush go kitchen and and apart from that one na the way the couples dey still dey dey relate to themselves na also go dey make the way in-law go come dey yeah relate with una because if the dem say another party go say if person wey get uh, cloth eh, you use am anyhow. One. So another person wey don wey don dey use am take bring down. You understand? So if the couples dem show to their relatives wey dey around both papa or mama or sister or brother in-law and then uncle in-law and everything say ah you see this our two matter we no dey we no dey joke with each other o. Oh. ah two of us na we die here so we say ah everybody in fact when they go dey waka for the house they go dey dey on tiptoe dey use small small dey say ah these people i no want their matter o oh. you understand if you see say maybe each of the couple dey tell you people say no mind na na still woman wey i marry the woman was still dey tell the people say no no mind na man na me all this food no be me dey contribute am na me dey do this one so na him go come dey give power in all this uh, just clean all am there we go go turn our food the same way dey cook for for fire uh, before you go come born go come dey follow me say make we kneel down carry hand up abeg make we go for short break we dey come back. everyday tori we dey make sense. people una welcome back to everyday tori for leadership tv my name still remain tell my head say one one one go abi eh winifred still dey here baby still dey here una know say as we dey talk say this um, how couples go fit deal with troublesome in-laws for family you understand mm. because na the matter wey be say e dey e dey ring bell for this obodo naija and for many marriages as uh, winifred bin dey talk i go still give her chance make she summarize wetin she wan talk before i add my voice. you understand so that one too another way up say sake of say you take deal with uh, in-laws wey e suppose troublesome wey you take clip their wings time be that if the couple themselves dem get one mind dem get one mind their mind join together as you know say they say one god has blessed you and every man people can son am so if true true their mind dey together dem fit fit make their mind say dem no go allow in-law come enter their middle go fit na those all those things because na couple wey no dey unite na im go this one come say my mama say this one say my papa say i don see situations like that wey don tear couple apart because this one say na wetin my big papa tell am he dey do na wetin be that. the truth be because you see that one wey you and the day just dey trust on am na true na wetin me i dey try to talk be say na that very matter na im na im occupy seventy percent of this palava for uh, marriage wey dey say in-law dey trouble dem because e get some marriage wey be say before they marry uh, the boy na mommy's boy uh, oh. the girl na daddy's girl. Uh, oh. then one thing wey we no go forget be say marriage dey no dey only bring two people together e dey bring the entire family together uh. so when your son go marry person wife you go know say fine the way you train your own pikin no be so the other person take train your own pikin so this person dey come out from different environment different background different i e carry different ideology come as a person dey try to settle down into your own lifestyle you go know say you you go see some loophole mm. then the matter be say as you dey talk about say una go agree say uh, when mother go come when mother no go come you know say some mothers dem no go tell you say especially when they no like the daughter in law dem no go call talk say i dey come o you go just dey house person go know. the pikin ah, go tell am whether the son my mama mama tell my wife go tell my wife. mama wetin be this when you call you go say oh so your daughter say your wife say make you ask i no get right to come my pikin house again mama come overstay stay one month mama where you dey go say ah na you don say my pikin make you come ask you e don reach where go tell me say i no get right to stay for pikin house all these things follow you mama go come stay for pikin house you e go say daughter-in-law so wey just born na she suppose watch so why you go why im son go marry you once you dey carry cloth go there you just wait newly born person wey newly born enter kitchen go dey na go you wey you come or okay if the lady come say make you own mama come go. Mm. mama go the mother-in-law go come call her husband husband go come call emergency family meeting on wetin why another person na him come for go. this the trouble too much una understand so some people most of these people e don cause kasala for plenty marriages wey be say maybe when the man and him wife dey no understand themselves this one go come dey take time with him mama this one go say over my dead body father-in-law go wan dictate wetin dey happen for him pikin house na wetin i talk na him go ah, ah oga you get your own family allow these two people make dem grow their own family e come back say maybe pikin no dey for that marriage dem no wan even know whether na the their son fault o or na the woman own and another trouble be that they e dey take very few men wey know wetin dem dey do go stand say mama eh, eh stay out of this thing na me marry if god give me pikin mm if because some couple sef dey even agree say i be marry so we wan stay two years before we go start so ah we go start say marry man maybe your son go work im wife wan eat mother-in-law and sister-in-law go carry rubber dey play follow her man insulted man once they see their son they behave themselves they go come make this lady go dey there dey cry so that she go fall into depression that's why i say some some of them don die because of high blood mm. some don run mad some don run leave their home so that one mm. this matter e be like say we go i no know why you get wetin you want but this okay this uh, like you dey talk just now say um, mother-in-law go come woman wey new born pikin and she's supposed to watch You they say they don't do their own marriage, mm-hmm. they don't go. You know, sometimes if you eh, even uh, Bible will saying if you can't you if you are neither cold, cold nor hot, mm-hmm. Eh, God say will spit you out, you mm-hmm. understand? Mm-hmm. You must know when to day uh, what they what they call polite and when to stand stand your ground. Mm-hmm. Say no, this one now my own. You understand? How my woman wear new newborn, then you go to wash cloth for all those kind of something. You understand? So as a man, you need to stand up and defend your wife. Say, no, Mama, this one are my wife. She never did yes, it. Yes, ma'am. That year dey show. She never did it. Because when you to this point where you just need to make her ask something. Say we dey talk from say troublesome in-laws. No be even the daughter in-laws for them dey trouble. Yes ma'am. You go understand say sometimes when your mother no dey alive, your mother in-law come come come move. Our tori today eh, in-laws, everybody, including the daughter, and my in-laws, including the daughter and my daughter-in-law. Maybe your husband, your husband mother na him come home, you know her. Now you go know say this woman don old. As she come to na Joy say she don get grand grandpikin when she come. No be say na mother-in-law come dey dey wash cloth, dey go market dey cook. You go know say that woman no get sense. No, but at the same time, Christy, make me also interrupt you. You no go expect. That is why eh, for this Omugbo, make dem change rejig am again because you as you talk say the woman maybe your mother-in-law don old you no come go bring old woman come na make person wey newly born wey suppose to dey rest with the stress wey don go through make him come dey wake up again come dey feed baby in the night na him still come go dey prepare dey run after for old woman come dey take care of old woman. no na me allow me land o you no those these women go cook the mother-in-law wey come go cook. okay go cook but for the social in-law no dey just happy they say mama you come to the <laughs> north. they say you dey sleep you dey sleep they no dey even they dey they no they no dey happy they go dey i don see mother in-law wey come mm. from the lady no allow the mother in-law come to even if the woman wan pikin cry the mother in-law wan go carry pikin she go shout remove that dirty hand do like this do like this when the mm. mother in-law wan sleep she go call another person veranda go lie down sleep as i dey talk to when the woman son start as as our papa die early na this woman dey prayer kara take train us at the end of the day they no dey communicate the people because before the man come back she don pack her things carry the baby go dey happen for this abidjan the woman the wife the wife she carry the pikin go carry the pikin go so dem no dedicate pikin say why her her go come talk say um, mother take care of am yes so from the no be this in-law thing na general we get we get uh... Eh, we get comment from adebayo okay is I'm on. Thank you so much. He said, let me advise you. If your mother-in-law comes to the house and wants to take over the kitchen, all well and good. Allow her and you have time for that things. In no time, she will get tired. No, but what I did. I said, this one, mama, but this one, the thing go, make me cry. go cry. Mom, she go this that person, she go carry wrong for more. No be a woman I don't know the joy wey this woman dey from. Yes, my Yes, Get grandchild for that na that's when you will consider be say. the still there, oh, he never marry They begin and even i see am not. time that means the woman no love the man you see you oh. see this this in-law matter who we talk about so eh if you one reason and another way say na africa we be. until you all know say. abeg dey read this one uh, adebayo. okay adebayo omo still send another one he say if as a wife or husband you have won the heart the heart of your spouse he or she would work with you we would work with you if in-laws want to drop something. Uh, true you know say in-laws they ma they make on ma marriage. Mm. like me for instance i tell you from cross if you see the way my in-laws eh if i if anything happen to the daughter with me even if that my fault all of them will be supportive. me you understand so na the way you take understand your in-laws take hmm. live with them even if originally they no like you you man on your part they're hmm. humble. show them different things ah mama i ready to learn o oh. i ready to do like this o see how e be e go reach level wey be say you go dey confide in you if any problem dey na you their daughter in law dey go call for they no go even tell their their son. as i bin dey talk you know say for for africa you dey talk about uh, woman wey no gree allow the mother in law carry mm. if you see talk about see this in law issue na very complicated one um, because especially for africa when e be say if you dey if you dey consider many things one of the things wey you dey consider na religious lifestyle whether na diabolical powers mm-hmm. all these people wey don wetin dem dey call witchcraft and many people wey don put hand for bad bad thing bad bad thing some of them they don't get record of that bad myself. say dem like to dey do people bad bad thing mm. so when they go come people don't say e dey happy come say e wan carry again dog the woman no go come dey happy e no go come dey comfortable with the uh, mother in law around because of maybe waiting e the dey hear or wetin e don see say the the in law you understand so but. you also get um, hus um, husband say their mother-in-law come they no go fit make she cook If the woman even talk, they, they know for you. Drive that period, they go, they go outside, go eat. You also come get mother-in-law, they will say when they come, na they wan control everything. But you know, eh, with all this wey you don talk, na them go dey dictate wetin dey happen for marriage. Na men na easy get calm pass. You know say men, they no too get wahala. We no get eh, wahala. Men too much, the husbands, they no too get wahala. Eh, na mostly the wives, but always say we get men, sha the only wahala be say the men dem no go react when dem suppose react na so they go allow maybe true true their mother na troublesome mother in-law mm-hmm. But the man to call the mama to order to say mama eh eh i don like this one insult my mother exactly you even beat your body you just dey born with this real oh. they go beat eh? you hard exactly na it be man own but for the man the man no dey cause kasala like that mm. eh, the man no go fit see him mother him wife under mother make dey insult am you go pre ten d you go rather go eat outside come back say eh better keep quiet no no men men the husbands dey no dey we no fit do that we no fit um, finish the topic when we get more next week we go still bring part two of this um, topic we don because the issue we never even touch am we just scratch am with the top. Uh, we get um, another topic one why i talk say one university of rivers state student say she buy food for corner shop eat and as she eat the food she dey eat come see uh, piece of zinc uh, inside the food. We get cases of cockroach. We get a uh, lot of flies. We get a lot of people they see here. Mm. But this one, zinc, imagine say she swallowed this zinc. No the matter what they go take the waka hospital. And she said when she go meet the woman where sell the food, she know, she even dey root to her say eh so and other students wan dey say ah this one say me i don't see needle before this one say me i don't see this one before so abeg wetin you think What do you think. as you as you talk about this one so you mentioned cockroach i remember time my friend dey tell me one time guy but god punish poverty sha mm-hmm. They say that time when dem small small if dem chop like this dem no give dem meat to chop and one day dem come sit down dey chop you know your elder brother come come come say yes ah today mommy pull meat for my food mommy pull meat for my food as he come chop finish those ones wey to dey beg am say come for me na <laughs> he say no no come for them lẹ́yìn tó come out, ah, eh, go tẹ̀ wọ́n mi sí à wọ́n mi tí wọ́n tẹ̀ wọ́n mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wọ́n mi sí ẹ pé ìtọ́ sí mi akókòrò tí wọ́n tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ na na me you understand so this um, get one igbo chop for restaurant if you even see if you see that zinc no be something wey you go say okay na zinc na small zinc or na small piece of zinc for your medicine the thing dey very see as e plenty see the picture for the hospital as e plenty so in fact they need to they need and to take arrest. And ones only one know how many she don swallow first. And even maybe for the the the water everything when you take cook this thing some of the rust don't wash enter the water. They need to arrest that woman seriously. Because other students not come out one even me I don eat this yes. one don dey narrate this one dey tell Probably probably she know what she dey do she need to explain why although because if something happened once happened two times but you no fit be mistake That's the way you buy food when you go home you know say go wetin you go happen you no fit sleep that night wey you go dey go toilet mm -hmm. toilet you go dey run toilet you go pack you go sleep toilet that night because of the dem call am na wetin I'm dey do not just be say she get eh, inflammation and weight go dey come down again infection na wetin happen to me when i get go to one hospital now all this yamayama thing na wetin i dey expect. To eat for outside but unlike when you cook your own food wey you go to, wey you go that's why some food dey sef wey i no me myself i no go wan outside na congo dey buy vegetable i feel say vegetable na thing dey for vegetable you fit i don imagine say person wey no come get plenty water for house go actually want vegetable now go go dey just want like that like that like that like that so e no all this is now all good is and God just dey help you. Really pray. If you don you don nail am na God just dey help us. Na God just dey help So um, we not come to the end of our show because the way they go carry broom come dey keep us comot from studio. We say una thank you all as una sit down back lis to us. And I, I know say even if you don't come on, I will still do those of my wey dey una go still go our Facebook page go if, if for all the links YouTube and everything come watch us lis ten to us put our own contribution there una thank you we won't. we won't finish but tomorrow we will still the things wey we dey gather today as we no fit end am today we will still continue tomorrow by this time tomorrow make una still um, connect to us so bye bye. bye, -bye. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.